say which kind wahala be dis one how woman go prefer all dis effigy thing all dis royalty all dis eh, carry okpa ishebe dem dey follow am dey call am her regal majesty over her children who does that e wey be say na im be man na im go come dey look after pikin then dis one come dey do royal eh, regal majesty my country pipo o oh, how na dey i greet una according to na time o oh, my people na morning gist na im be so my country people na don't hear hmm case na never hear make na stand down make na sit down just gist not land o all the way from only of ife palace so oh, my people na not say we dey deal on palace gist palace gossip we dey want to let una know waiting they happen for palace based on say a lot of people, that dey interested in knowing what is happening in Oni of Ife Palace. Yes, so palace na very beautiful place to live. Na place where we say dem get federal character, different different characteristic of human being in the sense that different set of human become come together to stay in a palace. So there must always be uh, like and dislike and uh, eh, bars and bows and bars bows and bars bows bows bows just like that so but the matter we be say we hear now be say eh olori temitope una know olori by na that philanthropist that one when he be say the wrong run things anyhow both they run things with dangote innocent moto innocent moto and uh, and the governor of Oshu state wife just in fact she be very influential queen she's one of the influential queen in that palace though according to what we hear we hear say mm, she not even they stay the palace she na big girl so she get her own house wey be say she open when e be say she they stay now where even they say kabiyesi father kabiyesi and his sisters They, they go go a eh, commission that is the go do opening ceremony of the house but my people not be that one carry me come because we dey hear say talk by husband <coughs> we hear say talk by husband Don't finally carry The pikin when e be say e abandon three years old pikin when e be say e leave for am go marry oni of ife di man don vex carry the pikin come dey say knock knock knock remain small sef e wan dump am for gate o oh. say because the man say im don tire say which kind wahala be this one how woman go prefer all this effigy thing all this royalty all this eh, carry okpa isebe dem dey follow am dey call am her regal majesty over her children who does that he wey be say na him be man na him go come dey look after pikin then this one come dey do royal ma uh, regal majesty dey do effigy dey dey dey carry ọ̀pá ìṣe staff of office dey follow am dey do queen olórí gbogbo tìgbó my people nine people say jealousy jealous man na him go kill this man make he leave queen Tope o oh. everybody with wetin dey make am dey happy una know say e get di time be say dem say di man say dey do tope nto paracetamol say say e leave say e leave um say e leave wetin dem dey call am he wen e be say wey be able body young man e leave am come go dey marry um come go dey marry uh, um man wey be say e get five children say go dey marry man wey be say i say five children sorry my people my son just distract me from this video now now now make i go mention children not children uh, marry six wife six wife now if e they follow six wife they struggle one man In wey be say the time be say they marry him. Now, only two of them face me i face you face me i face you god don't go vex now you go to marry face me i face you I the red so now people say nah jealousy Now they worry dis man say make the man rest in jesus name make the man zukwa n'ike eh i think him eh, be man make e go move on with his life another set set of people say not going go blame the man say how they go blame the man say person when he be say um e born pikin as a woman three years pikin too small no matter e be three years pikin too small that is why some people dey dey say eh, una know say as dem come carry rumour say kabiyesi want to marry that beautiful woman A bit way, when the rumour come dey fly even some people come say na so e take fly for him and tope that time tope dey husband house say tokpa even get three years old pikin all those kind of stuff my pipo i cannot come and i cannot come e, and tok wetin i no know na base of wetin dem say dem no say i no say all dis tin wey we dey do na proco na gossip we dey gossip we dey gist so dem say di husband di husband say e no go gree say im don tired im na man no be man dey dem dey look after pikin say even though sef eh, say tope feel say im get money pass am as im dey do im philanthropic as im dey do im philanthropic work make e still do di philanthropic work reach where im children dey because dem talk am say charity begins at home dem talk am say charity begins at home my pipo me i no too know anything concerning the arrangement when he and his husband get because for me o oh, if this gist i i believe that before she decide to marry kabiyesi even if she actually have three years old picking, e go don't make arrangement of how im go take dey take care of him picking, maybe he go hand over am to nanny or if e be say the man still mama if it be said she no wan use her hand take care of her picking because the person when they in the right position to take care of picking now mama when they born the picking now they say am so now mama when they born picking now I get the uh, the now the person will be say go feed them in a position to look after and picking very well so a lot of people they say if this thing are true Talk, tope you never born for kabiyesi the pikin wey be say you get now Now be wetin you go take hold your side Now be your joy Now be your happiness Now be your beauty don't allow make mistake because all dis men wanna dey see so dat man if he abandon that pikin carelessly the pikin come one thing come do one thing come be two thing nothing concern am but e can still move ahead go go give another woman belle when he give another woman belle he go get another picking. but you your biological clock your bi biological clock with e own they are not the same at uh, 50 the guy even at 60 70 the guy go give another woman belly. but you from 50 say pregnancy in a prayer point from 50 in fact from 40 from 40 most women they don't they fetter again so those of now when i be man you want to marry and you know say you like picking well well you want me your wife they born every year peer peer peer no go marry 40 years old woman oh. And the truth be that because at 40 your egg don't they decline the chances of you getting pregnancy is going is declining so neither they tell about say if true true na true make you go carry im picking then look after them well oh. but me una know say based on all these gist wey we dey hear here and there different different gist go fly we just come come touch light am no be say that is why we dey tell una say na allegedly o allegedly nefa eh so my people o na the matter when e dey ground be dat o how una see dis mata wetin una think una think say wetin tope husband do na the right thing and if you be tope you go leave your pikin with the man I just leave in a comment section do I feel about this. whole thing have a nice day bye